mukomeje kumva ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi turabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na oriane itanga ishaka ndabaramukije ndabifuriza kaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha dukunze kubagira bakunze kugirirwa urugomo cyane cyane buri kuwa mbere nijoro no buri kuwa kane nijoro umunsi isoko ryaremye ry'inka bakabakomeretsa bakabakubita birasanzwe uwo ni muganga antoine kanyamanza ukuriye serivisi zo kwakira inkomere mu kigo nderabuzima cya bigogwe avuga ku bwiyongere bw'abaza kwivuza bazira ingaruka z'urugomo n'ubujura
muri malaysia um- ku mugwa mukuru wa kuala abantu mirongo ibiri na batatu baraye bitavye umuremyi mu muriro wadutse mu gitondo
perezida wa amerika donald trump yavuze ko hatabashije kumvikana n'abayobozi hamwe b'abadepite hamwe n'abasenateri b'abademokarate ku byerekeye abimukira badafite impapuro bazanywe mu gihugu ari abana ariko ko biri hafi
mu rugendo rwe rwo kwihweza ibyashikiye florida inyuma y'aho igihuhusi gikubitiye- kibi- kibikubitiye bigacika muri leta i- ya leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump avuga ko yashimishijwe cyane n'ibikorwa biriko birakogwa mu gutabara imbabare
minisitiri w'intebe w'ubuhinde n'ubuyapani mu itangazo bakoreye hamwe basabye korea ruguru guhagarika porogaramu yayo nukiliyeri na misile no kutongera gukora ibikorwa byo gushotorana izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu ibiganiro by'ijwi ry'amerika bigiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze jeni tuyahereye hano muri amerika mu rugendo rwo kwihweza ibyashikiye florida inyuma yaho igihuhusi gikubise iyo leta perezida wa amerika donald trump avuga ko yashimishijwe cyane n'ibikorwa biriko birakogwa n'abajejwe gutabara imbabare bifatanyije n'abasirikare muri icyo gikorwa icyo gihuhusi cyarononye ibintu byinshi cyane mu kiringo cy'iminsi mike cyaciye mu karere k'uburengero bw'iyo leta iri mu bumanuko bwa amerika amaze gushika mu karere ka fort myers perezida trump perezida trump yavuze ati ibikorwa bimaze gukorwa birashimishije ku rugero rw'akataraboneka abantu mirongo ibiri na batanu nibo bamaze kwitaba imana bitewe n'icyo gihuhusi umukuru w'igihugu akaba ashima i- a- ashimira abitanze mu bikorwa byo gutabara no gukingira ubuzima bw'abandi banyagihugu bari gushobora kugwa muri ivyo vyago muri urwo rugendo trump ari kumwe n'icegira ciwe mike pence bitegekanijwe ko pence aza kugendera akarere ka naples muri iyo leta igihuhusi irma caciye neza na neza mu turere twa fort myers na naples gifise imiyaga n'im- n'im- n'imvura yisegenya vyatumye haba imyuzurire mu bice bitandukanye vya florida tukiri hano muri amerika perezida donald trump yavuze ko ari hafi kumvikana n'abayobozi muri kongere ku byerekeye abimukira badafite impapuro bazanywe mu gihugu ari abana kandi yavuze ko amasezerano ayo ari yo yose hagomba kuba akubiyemo ingamba zikomeye z'umutekano w'imipaka ibyo yabivuze kuri uyu wa kane nyuma y'igihe gito yanditse akoresheje twitter ko atabashije kumvikana n'abayobozi hamwe b'abadepite hamwe n'abasenateri b'abademokarate kuri porogaramu ireba abo bimukira izwi nka daka yahagaritswe mu cyumweru gishize kugeza ubu igituma abo bari muri porogaramu daka badasubizwa inyuma badasubizwa mu bihugu bat- baje baturukamo ni iyo porogaramu daka yashyizweho na perezida obama Trump yabwiye abanyamakuru ati turimo gutegura umugambi wo kurushaho gucunga umutekano w'imipaka turimo gutegura umugambi kuri porogaramu daka abantu barashaka ko bigerwaho dufite urubyiruko ibihumbi magana inani rwazanywe hano si ikosa ryabo ubwo rero turimo gusuzuma uwo mugambi tuzareba icyo bizatanga cyakora muri urwo rwego tuzakaza umutekano ku mipaka kandi ndakeka bizashoboka urukuta ku mupaka ruzaza nyuma umuyobozi w'abadepite mu nteko ishinga amategeko nancy pelosi n'umuyobozi w'abademokarate muri sena chuck schumer nyuma y'inama bagiranye na trump ejo kuwa gatatu nijoro bavuze ko bemeranijwe gushyiraho vuba na vuba uburyo bwo kurengera abo ibihumbi magana inani biyandikishije muri porogaramu daka mu nzira yo guhagarika porogaramu daka perezida trump yahaye kongere amezi atandatu yo gushaka igisubizo kirambye makuru y'iradiyo ry'amerika arabandanya dukubitire muri aziya ku mugwa mukuru wa kuwala muri malaysia abantu mirongo ibiri na batatu bitavye umuremyi mu muriro wadutse mu gitondo c'uyu wa kane ku ishure ryigisha ivy'idini rya islam benshi mu bitavye imana bakaba bari abana b'abahungu abajejwe ibikorwa vyo kuzimya imiriro bavuga ko uyo muriro wadukiye mu igorofa ryo hejuru y'iyo nyubakwa yitwa dural koran itifagia mu kibanza abo bana bari baryamyemwo abaguye muri iryo sanganya ni abana b'abahungu mirongo ibiri n'umwe bari hagati y'imyaka cumi n'itatu na cumi n'indwi hamwe n'abigisha babo babiri abo bantu bose ntibashoboye guhunga kubera urugi rusohoka aho bari bari rwarimwo imiriro myinshi kandi amadirisha y'iyo nyubakwa yubatswe mu byuma ababibonye bavuga ko ba ababibonye bavuga ko babirabishije agahinda kandi ko bagumye bumva akaruru kategwa n'abo bana bariko baritabariza inyuma yaho basanze imibiri yabo yahiriye mu ngunda zibiri z'icumba bari barimwo
amakuru y'ijwi ry'amerika harakomeje asoza uruzinduko rwe rw'iminsi ibiri mu buhinde minisitiri w'intebe w'ubuyapani shinzo abe yahamagariye iyubahirizwa ry'umwanzuro wa onu ku gihugu cya korea ruguru biturutse ku ntwaro nikireyeri giherutse kongera kugerageza nyuma y'ibiganiro byo kuri uyu wa kane na mugenzi we w'ubuhinde abe yagize ati ndifuza gusaba amahanga hamwe na minisitiri w'intebe narenda modi kumva ko dukeneye ko korea ruguru ihindura ingamba zayo binyuze mu iyubahirizwa ry'umwanzuro mushya wemejwe n'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu abe yavuze ko korea ruguru igomba guhagarika porogaramu yayo ya misile na nikereyeri abe yavuze kandi ko ubuyapani n'ubuhinde bizatera intambwe zifatika zo guhangana n'ibibazo bishobora kuvuka yavuze ko abayobozi bombi bemeranijwe ku bikenewe gukorwa ku buryo korea ya ruguru ihindura ingamba zayo mu itangazo bakoreye hamwe abaminisitiri b'intebe bombi basabye korea ya ruguru guhagarika iyo porogaramu yayo nikereyeri na misile no kutongera gukora ibikorwa byo gushotorana tukubitire muri afurika ntibikiri igihuha muri uganda abagize umugambwe wa nrm national resistance movement party batangaje kuri uyu wa kane yuko mu kiringo c'indwi imwe bazoba bashikirije ingingo yo gufuta imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu yemerewe kuba afise kugira ategeke igihugu umushingamateka james kakuzo murantunga james kakuza aturuka mu mugambwe nmr avuga ko iyo ngingo ikumira yamara abadashigikiye iyo ngingo yo gufuta imyaka y'amavuko y'umukuru w'igihugu yemererwa gutwara baravuga ko ko abayifashe bafise umugambi wo kugumiza perezida yoweri museveni ku butegetsi bernabas nsikansiime nawe asanzwe aturuka mu mugambwe w'umukuru w'igihugu nmr nawe avuga ko adashigikiye uwo mugambi w'uko perezida museveni aguma ku butegetsi avuga ati igihugu ni cya twese ati mukama imyaka mirongo itatu n'itanu ati banyeuganda haguruka ntimwemere ko ako karengane amakuru yo kuri iyi saha tuyasoreze kuri iraki aho igitero cyakomerekejwemo imbunda cyakoreshejwemo imbunda na bombe yatezwe mu modoka cyahitanye abantu mirongo itanu mu majyepfo ya iraki abantu barenga mirongo inani nabo bakomerekeye mu bitero hafi ya nasiriya umurwa mukuru w'intara ya dikari abarwanyi barekuriye amasasu muri resitora nyuma yaho gato umwiyahuzi yagabye igitero akoresheje imodoka yarimo igisasu yikoreye cyaturikiye hafi ya bariyeri y'abasirikare bashinzwe umutekano ntawe mu mitwe y'abarwanyi wari wavuga ko ari wo wagabye icyo gitero binyuze mu mutwe wa leta ya kisilamu wakunze kwigamba ibitero byahitanye abantu benshi mu bayisilamu b'abashiyite muri iraq abashiyite nibo biganje mu ntara ya dikar iri mu birometero magana atatu na makumyabiri mu majyepfo y'uburasirazuba bwa bagdad radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda no mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri murashobora kandi no kutwandikira email aderesi yacu ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook no kuri twitter niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu siti yacu ya interineti aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu
dukomeze amakuru y'ijwi rya amerika tunyarukira noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi urakoze jeni imiryango ijana na mirongo ine n'itandatu y'abarundi bahora mu ikambi y'induta mu gihugu cya tanzania uyu munsi yatahukanywe mu burundi ikaba yakiriwe mu ikambi y'imfatakibanza y'igitarara y'igitara gatara murantunga muri komine mabanda y'intara ya makamba bamwe mu bahungutse bavuga ko banezerejwe n'uko batahutse kuko aho bahora bari babaye mu buzima budashimishije abaserukiye leta y'uburundi basabye abo bahungutse gushikira ku mirimo kugira ntibazoterwe n'ubukene hamwe n'inzara ni inkuru ya mugenzi wacu christi munezero
ayo n'amashi abahungutse bariko barakiriza bari baje kubategera mu ikambi y'imfatakibanza y'igitara muri komine mabanda y'intara ya makamba umuruho n'inkungugu nivyo vyaboneka kuri abo barundi majana ane na mirongo inani na batandatu inyuma y'amasaha ya ba batanu bari bamaze mu rugendo rwabakuye mu ikambi y'induta muri tanzaniya gushika mu ntara ya makamba aribo bahunze bava amakuru twakuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi hcr ni uko abenshi bahunze bavuye mu makomine ya kayogoro na nyanzarak hakaba hari mu bihe by'amatora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe muri abo bahungutse bamenyesheje ko banezerejwe no kubona basubiye mu gihugu c'amavukiro ngo kuko aho bari mu ikambi y'impunzi y'induta bari basigaye babayeho mu buzima bubi nko ku kaswe kiwanje nari imaze ikiringo c'amezi umunani muri nduta hanyuma tukaba twari tuhabaye nabi nabi kubera ivyo kurya baduha ivy'ukwezi bigaca bimara iyinga zibiri tugaca tumara izindi yinga zibiri dushonje abana baka- bakama batubitse umukanda mu nda none numva nezerewe kubona ngarutse mu gihugu c'uburundi ndopfuma nze nda- nze ndarima nze ndaronka utwo nza ndagaburira abana iyo muri nduta nta n'agashambara baduha twari tubayeho uko nyene abana agahuzu ba- twagiye bafise n'ubu niko bafise ndarushe kandi naho ndushe ko nshyitse mu gihugu cy'amavukiro ndaruhutse Loriose Berahino umuyobozi mukuru mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati ajejwe kwakira impunzi no kuzisubiza agateka yahaye ikaze abo bahungutse abasaba kwijukira imirimo yo kwiteza imbere kugira ntibaterwe n'ubukene yongeye kandi arababwira yuko vuba bose baja no mu makomine bahunze bavamwo abaje i makamba komine murarayo abaje i mabanda mwashitse murarayo abaje i kirango mwashitse murarayo abazoshika ejo ni nyanzarake navugizo kayogoro abo bararaha tuzobatwara ejo habona Abo bahungutse basabye leta y'u Burundi kubafasha mu kubaronsa imbuto n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo bashobore kwibeshaho ngo bobafashiriza kandi n'abana bahungutse muri iki gihe umwaka w'ishure ariho wari ugitangura nifuza ku- yuko mwodushikana mu mihana nk'ubu harageze kurima agatasi turosheka turima agatasi mwodufasha nk'akabuto ko gutera reka nyene kugira ngo natwe turonke ico tuza turifashisha mukadufashisha nyene n'utundi twaba dukenewe abaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR nabo bahaye abo bahungutse imfungurwa zizoba amaze amezi atatu ku muntu ibihumbi mirongo indwi ku muntu akuze na mirongo itatu na bitanu ku mwana ihema hamwe n'ibitenge abo bahungutse amajana ane na mirongo ine na batandatu bavuye mu ikambi y'induta bakurikiye abandi majana abiri na mirongo ibiri batahukanywe mu ndwi irangiye bakaba bakiriwe mu ntara ya ruyigi ivyo vyose bikaba vyabaye nyuma y'imibonano abategetsi b'u Burundi n'abo mu gihugu ca Tanzania bagiraniye mu ntumbero yo gufasha impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania guhunguka Christine Munezero mu mabanda ijwi rya Amerika turagushimiye Christine Munezero kuri iyi nkuru tuve mu Burundi tujye mu Rwanda mu karere ka Nyabihu mu mirenge yegamiye ishyamba rya Gishwati haravugwa urugomo rukomeye rwiganjemo ubujura gukubita no gukomeretsa ikigo nderabuzima cya Bigogwe cyonyine kivuga ko buri wa mbere na buri wa kane cyakira abakomerekejwe ubuyobozi bw'umurenge wa Bigogwe bukeka ko ari abashumba bava mu gishwati kandi ko kubahashya bisa nk'ibidashoboka inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana twumvise bakubita gusa ariko umugenzi wanjye yambwiye ngo abonye ari batatu imbere ye bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama aho ngaho patroli y'abasirikare ntiyaje kuhaduka uyu ni bwana mutabazi umwe mu bo twasanze arwariye mu kigo nderabuzima cya bigogwe arasobanura uko we na mugenzi we bakubiswe n'abantu ubwo bari mu nzira bataha bavuga ko ubwo bari bageze ku mashuri ya eav hafi neza y'ikigo cya gisirikare cya bigogwe abantu batazi baba bahutsemo n'inkoni barabakubita ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere w'iki cyumweru twabasanze ku mutwe bagifite indodo n'ibipfuko ariko mugenzi wa mutabazi we ntiyabashaga no kuvuga yari yabyimbaganye mu mutwe no mu maso twaganiriye gato na mutabazi ndetse n'uwari urwaje mugenzi we bavuga ko ababakubise bana bambuye badukubitiye icyarimwe baradukubise badutwara amafaranga ibihumbi mirongo irindwi na telefone nta nabo twabashije kubona ntabyo tuzi kuko tutabamenye bari babiri uriya mwari hamwe mujyana Eh, bahuye n'abagizi ba nabi bavuye ku kazi batashye nka saa tatu bahura n'abagizi ba nabi babamerera nabi wowe ntacyo bamwambuye Eh, baramwambuye bamwambuye iki baramwambuye amafaranga angahe Bavuga ko bashobora kuba baramwambuye nk'ibihumbi ijana twasaba ko inzego zishinzwe umutekano zakongera wenda zikongera umwete muri gahunda yo gucunga umutekano kugira ngo barebe ko bahoshya- bahashya bu- ubugizi bwa nabi ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya bigogwe buvuga ko buri cyumweru cyakira inkomere cyane cyane ku munsi isoko ry'inka rya bigogwe riba ryaremye uyu ni muganga antoine kanyamanza ukuriye serivisi yo kwakira inkomere no komora aha yatwerekaga amadosiye menshi y'abakubiswe bagakomereka nayo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda gusa
iyi ni ka ya resete setambure kwebure silivantere riye kansetambure tuzi urugomo urugomo urugomo hari abantu benshi mwakira bafite ibyo bibazo eh dukunze kubagira bakunze kugirirwa urugomo cyane cyane buri kuwa mbere nijoro na buri kuwa kane nijoro umunsi isoko ryaremye ry'inka bakabakomeretsa bakabakubita birasanzwe buri kuwa mbere nijoro buri kuwa kane nijoro gukubita no gukomeretsa n'ibisa nk'ibimenyerewe mu mirenge ya nyabihu yegamiye gishwati nk'uwarambura na kanzenze uwa kanama muri rubavu na nyange muri ngororero kuko iyo uhagenda utabura kubona abagendana ibipfuko ku mitwe bavuga yuko ari inkona ahanini bakubiswe n'abashumba umurenge wa bigogwe unagaragaramo ubujura bwo ku rwego rwo hejuru ni ibishimangirwa na bwana amiyeri murindangabo ushinzwe umutekano mu mudugudu wa bikingi yo gutobora amazu byo ibisambo byo hano biri gu- biri- biri byadutse biri kuja biratobora amazu kubu n'iwanjye barahatoboye ari ku manywa baranyiba kubajyana imyenda y'umugore nta na kumwe bansigiye ikindi bakoze ni ibyo kwiba insinga z'amashanyarazi ubu ngubu hano nta uranguraga umuceri ku manywa ni ukuja kugura nimugoroba yitwikiye ijoro kugira ngo batamenya ko bwinjira ngo bakabumwaka none ubwo ntabwo ushobora kugura n'agafuka k'ibishyimbo ngo ushyire mu nzu
kere kari mu ibanga kere kukaguze bwije ubuyobozi bw'umurenge wa bigogwe bwemera ko ikibazo cy'urugomo n'ubujura gihari buvuga ko hari ingamba zafashwe zo kugabanya ubugizi bwa nabi kuko gucika byari ikidashoboka nk'uko umuyobozi w'umusigire w'umurenge wa bigogwe madame nyirakaronkano françoise abishimangira nyuma y'uko tumara kubimenya mu gitondo twakoresheje inama y'umutekano kuko twabonaga ni ibintu bigenda biza bigenda bigaruka bigaruka duhamagara ubuyobozi bw'utugari duhamagara ubuyobozi bw'imidugudu n'abashinzwe umutekano ba daso twari turi kumwe dufata ingamba z'uko noneho amarondo yakazwa cyane niba hari aho biraraga bagera bakicara bakwiriye kuzunguruka cyane kugira ngo icyo kintu cy'urugomo ndetse n'ubujura bibashe kugabanuka dore ko bitanacika aho abantu bari ibyo bintu ntabwo byabura ibibazo nk'ibi zimwe mu mpamvu bikekwa ko ari intandaro y'ubujura n'urugomo rugamije kwambura harimo kuba mu gace ka bikingi gatuwemo n'abantu baturutse hirya no hino batagira aho bahinga cyangwa ikindi cyose bakora bikaba byabasunikira kwiba ubuyobozi kandi buvuga ko kuba igice kinini cyakorerwagamo ubuhinzi muri gishwati bigahakaza amagana y'abaturage bahingaga ababagara n'abikoreraga ibirayi byarahagaze abo bose bagasigara ntaho guca inshuro bagira nabyo ari indi ntandaro icyakora ntibwemera ko haba hari inzara muri aka gace n'ubwo bushimangira ko umubare munini w'abagatuye ntaho guhinga bafite cyangwa kandi kazi kabaho ibibabeshaho claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadi ijwi ry'amerika ndagushimiye cyane claude munyamagana kuri iyi nkuru turacyari mu rwanda urukiko rukuru rwa kigali rwatangiye kuburanisha urubanza rwa jean batiste mugimba uregwa uruhare muri jenoside yo muri mirongo icyenda na kane urubanza ntirwabashije gukomeza kuko urukiko rwabanje gusuzuma icyifuzo cyasabaga gukuraho ibyemezo byafashwe n'inkiko gacaca urubanza rukabona gutangizwa mu mizi yarwo inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda asumuta kaboye jean batiste mugimba yagaragaye bwa mbere mu mwenda w'ibara ry'iroza ryambarwa n'abagororwa bo mu rwanda yaje atuje imbere y'urukiko ari kumwe n'abunganizi be babiri mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi nk'uko byari byitezwe habanje gusuzumwa ikibazo cyo gutesha agaciro ibyemezo byafashwe mbere n'urukiko gacaca rwa nyakabanda mu mujyi wa kigali rwari rwaburanishije mugimba adahari maze rumutegeka kwishyura miliyoni mirongo itatu n'enye z'amafaranga y'u rwanda nyuma yo kumuhamya uruhare mu busahuzi no kwangiza imitungo mugimba jean batiste wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya sederi akurikiranweho uruhare mu bikorwa byo gukora jenoside kwishishikariza kuyikora mu duce tunyuranye two mu mujyi wa kigali uyu mugabo ariko nta igifungo yari yakatiwe n'uru rukiko rwa gacaca itegeko rikuraho imirimo y'inkiko gacaca ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri mu ngingo yaryo ya munani ivuga ko umuntu wohererejwe u rwanda n'igihugu cy'amahanga kugira ngo aburanishwe yari yarakatiwe n'inkiko gacaca adahari aburanishwa n'urukiko rubifitiye ububasha cyakora icyemezo cyari cyamufatiwe n'inkiko gacaca kikabanza guteshwa agaciro n'urwo rukiko ni icyemezo cyashimishije bwana jean batiste mugimba utatinye kuvuga ko yishimiye ko n'ubushinjacyaha bwifuza ko ibyo mugimba yari yakatiwe n'urukiko gacaca byateshwa agaciro akabona kuburana urubanza mu mizi ibi bisobanuye ko mu gihe urukiko rukuru ruzemeza iki cyemezo bwana mugimba azatangira kuburana mu mizi y'urubanza atagikurikiranyweho umwenda agomba kwishyura usaga miliyoni mirongo itatu yari yatsindiwe mu rubanza rwa gacaca mugimba yagejejwe mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize hashingiwe ku mpapuro zisaba gutabwa muri yombi zoherejwe na leta y'u rwanda ubushinjacyaha bw'u rwanda bumukurikiranyweho ibyaha birindwi bifitanye isano na jenoside birimo kugira uruhare no gutegura jenoside kuyobora za bariyeri ziciweho abatutsi gutanga intwaro zifashishijwe n'interahamwe mu kwica abatutsi ananirwa kandi kugira imigabane muri radiyo rtrm bivuga ko yanifashishije abiba urwango hagati y'abahutu n'abatutsi jean batiste mugimba w'imyaka mirongo itandatu n'umwe ubwo yireguraga akigera mu rwanda avuye mu gihugu cy'ubuhorandi yari yihakanye ibi byaha byose avuga ko hari abantu bitwaza uburemere bw'icyaha cya jenoside bakabeshyera abandi yari yemeye ko yari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya sederi anemera ko yabaye umunyamigabane wa radiyo rtrm ariko ibi byombi akavuga ko atabona aho bihuriye n'ibyaha ashinjwa mugimba yari yasobanuye ko ari uburenganzira bwe bwo kujya mu ishyaka ndetse no kuba yagura imigabane mu kigo cy'ubucuruzi ashaka yavugaga ko yumva nta hantu na hamwe ku isi bahana icyaha cyo kujya mu ishyaka ndetse no kujya mu makompanyi y'ubucuruzi mugimba yavutse tariki ya makumyabiri na kane z'ukwezi kwa cumi mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda avukira mu cyahoze ari komine mutura muri perefegitura ya gisenyi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yabaga mu nyakabanda nyakabanda mu mujyi wa kigali ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu urukiko rukuru rwatangaje ko ruzafata umwanzuro warwo ku wa mbere w'icyumweru gitaha asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera kuwa gatandatu tariki cumi n'esheshatu y'uko kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo azaba ahagaze abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo kuwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya mu burundi mu gisagara cya bujumbura hariko harabera ihayanisha gurisha ry'ibyimburwa mu burundi bamwe mu barimyi babyitabiriye bamenyesha ko batoroherezwa mu kuronka ingurane bagasaba gufatwa mu mugongo inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse abaserukira abandi mu mashyirahamwe y'abarimyi akwiragiye mu mihingo itandukanye y'igihugu nibo bitavye iryo hayanisha gurisha umwe wese muri abo barimyi yaje azanye ivyo mu ishyirahamwe iwabo barima twahabonye ivyimburwa bitandukanye muri ivyo harimwo ibitegwa mbumbarugo na njabukamazi ico abo barimyi bose bari muri ico kibanza bahuriyeko ni uko badashigikiwe bikwiye kugira ngo imyimbu yabo itere ije imbere maze n'igihugu kiharonkera koyoko mutanga na onesfor aserukira abarimyi y'ipampa mu burundi uko kutitabwaho birigaragaza biraboneka cyane bituma ubona abantu bata igiterwa c'ipampa ni ikibazo c'igiciro kugira igiciro gishingwa na leta ubu ni amafaranga amajana atanu gusa ku kiro kandi rimwe na rimwe umurimyi yarimye arimye nk'hegitari usanga akoresheje ibintu bimutwara nk'amafaranga ashika ku bihumbi majana indwi na mirongo itanu majana umunani gutyo ariko hageze kwimbura ugasanga yimburiye nk'ibihumbi majana atanu majana ane
iryo pama nk'uko abarimyi baryo babitwiganiye umurimyi aronswa amajana atanu ku kiro mu gihe ihinguriro rya leta kojeriko ririgura ryo ryo rigurisha amafaranga angana ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kiro vyongeye iryo pama naho umurimyi waryo ataronkera ikintu kinini ryoryo ni ingirakamaro ku gihugu aho ni mu gihe nk'uko abarimyi bayivuga iyo rihinguwe rivamo inyuzi zivamo impuzu imbuto nazo ziva muri iryo pampa ziraheza zigahingurwamwo amavuta yo gukinjika ayo benshi bita amakoto hakongera hakavumwa kandi muri iryo pampa n'intabire z'ibizinu hamwe n'itoroto ku bitungwa igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu burundi naho gihurikiyemo abarundi barenga mirongo icenda kw'ijana kiracugarijwe n'ingorane zitari nke ikibazo c'uburyo buke no kubura abafata mu mugongo ni ingorane nyamukuru yugarije abarimyi mu burundi ikivyunyura ni uko uko abarimyi batoroherezwa mu kuronswa ingwane mu mabanki amabanki hariho ukuntu atizera abantu b'abarimyi kubera ingwate ingaruka mbi ni nyinshi kuko turabwira uburyo dukoresha ikizinu ni ikintu gisaba umutahe muremure hanyuma iyo tubuze uburyo rero murumva ko ibikorwa bishya bigenda nabi mu biduhanze kirimwo kuko nta banki n'imwe ishobora kwemera guha ingurane umurimyi w'ipampa rero ikibazo c'ingurane kuri twebwe camara ingorane gituma n'ubwo burimyi bugenda burasubira inyuma kuko usanga rimwe na rimwe duhura n'ibibazo by'ubukene bwo kubagaza ingurane zo mu mabanki tuzironka byoroshye kuko benshi bavuga yuko turi abantu tushobora kubariha igihe tutarose imitahe tuguma turi batoya nta terambere tujya tugeramo ni ukuvuga tuguma nyine turi abantu bo hasi nyine kuko gutera imbere ntibishoboka utarose umuntu akufata mu mugongo kugira ngo nawe wisununure ihuriro ry'indani z'abarimyi mu burundi ryatunganije iryo hayanishagurisha naryo nyene riremeza yuko ukuronka ingwane ku murimyi ari inkoramutima abahurikiye muri iryo huriro bakizera ko itunganywa ry'iryo hayanishagurisha ari nyishu kuri ico kibazo ahazerimana rishari ajeje kumenyekanisha amakuru mu ihuriro ry'inyanyi zihurikiyemwo abarimyi n'aborozi mu burundi fropabu ijwi ry'umurimyi abarimyi borozi bo mu burundi barafise ibibazo bitandukanye na cyane cyane icyo muvuze cyerekeye kuronka akadeni ku giciro kitavuna ku nyungu itavuna ubwa mbere bwo mu biganiro biza kugirwa byateguwe ni uko icyo kiganiro kirimo abantu batanga izo ngurane twarabatumiye abarimyi bo nyine baraza kubibibwirira kuko kare ntibaronka aho bahurira ntibaronka ingene baganira uno munsi ariko bari ngaha baraza kugenda bavyivuganiye maze tubereke iciza cy'uko boshira ku ngurane itavuna umurimo iryo hayanishagurisha bitekanijwe yuko rizorangira kuri wa gatandatu i bujumbura federite yishatse ijwi rya amerika
nshuti mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu turi hafi gusoza mbere y'uko dusezeranaho ariko tubagezeho amwe mu makuru twabagejeho mu kanya tubabwiye ko mu rugendo rwo kwihweza ibyashikiye florida inyuma y'aho igihuhusi gikubise iyo leta ya amerika perezida donald trump avuga ko ashimishijwe cyane n'ibikorwa biriko birakorwa n'abajejwe gutabara imbabare bifatanyije n'abasirikare muri icyo gikorwa perezida donald trump kandi yavuze ko hari hafi kumvikana n'abayobozi bo muri kongere ku byerekeye abimukira badafite impapuro bazanywe mu gihugu ari abana kandi yavuze ko amasezerano ayo ari yo yose agomba kuba akubiyemo ingamba zikomeye z'umutekano w'imipaka twabwiye kandi ko ku mugwa mukuru wa kuwala muri malaysia abantu mirongo ibiri na batatu bitabye umuremyi mu muriro wadutse mu gitondo cy'uyu munsi wa kane ku ishuri ryigisha idini rya isilamu benshi muri abo bitabye imana bari abana b'abahungu bari munsi y'imyaka cumi n'umunani igitero cyakomerekeje cyakoresheje imbunda na bombe cyatezwe mu modoka cyahitanye abantu mirongo itanu mu majyepfo ya iraki abarenga mirongo inani bakomeretse bakomerekera mu gitero hafi ya Nasi- nasiriya umurwa mukuru w'intara ya dekar twabye ko kandi bitakiri igihuha mu buganda abagize umugambwe uri ku butegetsi national resistance movement party batangaje kuri uyu wa kane ko mu kiringo c'indwi imwe bazoba bashikirije ingingo yo gufuta imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu yemerewe kuba afise kugira ategeke igihugu nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntaho abihumurije tukaba tuboneyeho umwanya wo gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma enjeniyeri koronayusi aho wafatanije na fasiri gebeho kubagezaho ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi na oriane itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umugoroba mwiza imana ibahezagira